mubandanya kumviriza ijwi rya amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro byari negenekerezo rya ndwi ku kwezi kwa cenda muri bibiri na cumi n'indwi muri tuya cumi n'umunani muri kumwe na jewidiyani nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyongeye kubashikiriza bibaye ngombwa umushikiranganji azofata ingingo yo kubishira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho vyoba vyiza mbere bikagenda neza hashobora kuja itegeko shikiranganji bitunganya neza kugira ngo habekorwe ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza uyu ni terence ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u burundi avuga ko umwanya n'umwanya hashobora gushigwaho itegeko ngenderwako ryega abasore n'inkumi bariko bitegurira kubaka izabo ni mu gihe komine yose itunganya izo nyigisho uko ivyumva gutyo abatari bake bakemeza ko bitera akajagari turabigarukako handi hato muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira izi ivy'impunzi z'abarundi bahora mu gihugu ca tanzania bariko baratahuka ariko imbere y'ivyo vyose nce ku masonga n'ibindi ndababikiye ntababwiye mbanze ndababwire muri make ko perezida wa amerika donald trump yatangaje ko yizeye ko abashingamateka n'abakenguzamateka bazokingira urwaruka ibihumbi amajana umunani rubaye muri amerika rutagira ivyangombwa kugira ngo ntiruzosubizwe mu bihugu rw'amamuko aho n'inyuma yaho kuri uno wa kabiri wenyene ubwiwe hatangarije ko ahagaritse itegeko ryasinywe n'uyo yasubiriye ariwe perezida barack obama rikingira urwo rwaruka trump yaraneguwe cane na bamwe mu bashingamateka baba abademokarate canke abarepublikane asanzwe ari nawe mugambwe wiwe abarongoye amashirahamwe y'ubudandaji ko iyo ngingo asa n'uwuyikeranya ko izosubiza inyuma ubutunzi bwa amerika mu gihe ndetse no ku mutekano w'igihugu mu gihe bamwe muri urwo rwaruka bari mu gisirikare ca amerika trump yongeye avuga ko ahaye abashingamateka amezi atandatu gusa kugira ngo bazobe bafashe ingingo kuri urwo rwaruka ariko kuri no wa gatatu yarongeye ko ashobora kwigarura kuri iyo ngingo akayihagarika mu gihe kongere atacoshikako indege ya drone ya leta z'ubumwe za amerika yarishe abarwanyi batatu ba al shabab ku munsi wa kabiri muri somaliya nk'uko bishikirizwa n'abategetsi b'igisirikare ca amerika amakuru ava mu gisirikare avuga ko ata munyagihugu yahasize ubuzima muri ico gitero cabaye ku birometero nka mirongo irindwi na bitanu mu burengero bw'umurwa mukuru wa mogadisho nk'uko bishikirizwa n'abasirikare ba amerika muri afurika africom abarwanyi ba al shabab bariko bakora ibikorwa vya gisirikare hafi y'inteko za afurika za misome muri ako kare karere ishami mpuzamakungu ryitaho ku mpunzi n'abimukira oem ku munsi wa kabiri ryaratahukanye n'indege abimukira ijana na mirongo itatu na babiri bafise ubwenegihugu bwa guine bari muri libiya ivyo vyatangarijwe konakiri ku mugwa mukuru wa guine n'ico gisata ca onu kuri uno wa gatatu abo biyongeye ku bandi banyegineya bashika amajana indwi na mirongo ibiri n'indwi bamaze gutahukanwa muri ubwo buryo na oem kuva mu ntango z'uno mwaka aho bimukira bari babayeho ubuzima bugoye cyane muri libiya aho bari bafungiwe mu bigo nk'imbohe nk'uko umwe muri bo yavyiganiye itorokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa afp dukesha ino nkuru radiyo ya amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu abari mu ikambi ya nduta tubahaye ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze mu kiganiro canyu arico gwacu iwanyu mu ntara no musi duhera mu gihugu ca Tanzania hari impunzi z'abarundi eh, bariko baratahuka mu gihugu c'amavuko turi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ijisho ry'iju rya Amerika muri Tanzania Claver mwiriwe
rero neza diane ni ntabwo izo mpunzi z'abarundi vyari bitegekanije ko bahunguka bagiye canke
izo mpunzi z'abarundi byari bitekanze ko zihunguka zahungutse koko imiryango mirongo irindwi n'icyenda niyo yaraye muri zone ya cumi na gatanu ah, mu ikambi ya nduta ahari ibihangari eh, ba- begeranirizwamo abashaka gutaha bakaba bazindutse batahuka rero bakaba eh, ba- baba amajana atatu na mirongo itanu baturuka mu ntara za bujumbura zari mu cibitoki hamwe no mu gisagara ca bujumbura ego Pierre Claver niyo nkuru abatahutse bagera ku majana atatu na baje batahuka bava muri ikambi imwe canke ni mu makambi yandi avangavanze
abo bose baje bava mu ikambi ya nduta ni ikambi imwe mu makambi atatu ari mu gihugu ca tanzania ari mu impunzi z'abarundi niyo kambi yatanguriwe ko n'ishanga ya seri bitahukana abarundi ni ikambi ya nduta gusa ni naho yandikishije abarundi benshi bagera ku bihumbi cumi na bibiri bifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro vyari bitegekanije ko uno musi hatahuka abo amajana atatu na kuri ivyo bihumbi cumi na bingahe bitegekanije gutahuka canke hariho n'abandi bari bategekanije batashoboye gutahuka
ikiringo ca mbere nk'uko byashyikirijwe n'inama ah, yahuje umugwi nyabutatu ku nduheze ugezweho na leta y'uburundi igihugu ca tanzania hamwe na hcr bemeranije ko uno munsi tariki indwi ukwezi kw'icyenda hatangura gutahukanwa amajana atatu na mirongo itanu abandi bakazoja baratahukanwa mu minsi igiye gukurikira hari uwo muba mwashoboye kuvugana ari muri abo batahutse
yego cyane diane nahazwe hari uba twavuganye atari bake imbere y'uko baburira imodokari zishika ku munani zabatahukanye umwe muri bo rero yatubwiye ko aryohewe no kujya kubaka igihugu c'amavukiro
nubwanze turi tutabiraba butuma ujya mu burundi kandi noneho uriko uragerageza kubiraba none abategetsi bo rimwe na rimwe bag- aribo bahagurutse bakatubwira ati twe twaragiye iwabo i burundi twasanze amahoro ari umurengera tukavugana n'abacu bariyo bakatubwira ati twebwe uko turiho tubayeho neza turarya turaryama turarima turagira age umva amahoro mu burundi atariyo Eh, nawe nyene uyarazi kandi turavugana n'abacu bariyo kandi na bamwe muri twebwe barasimbura bakagenda bakabyirabira bakabyibonera nisanze twebwe ubu uko turi inzara dusize si inzara y'i- si inzara y'inyota y'ibyo kurya inzara y'inyota y'amazi yo ngaha inzara y'inyota y'ibyambago yo ngaha itubu dukeneye tugerageze kuraba ubuzima buri ngaha n'umubabaro rimwe n'umuhanga bituma ukuntu nakeneye dufata n'ibindi byinshi kuko turaga tujye twaragutse turudandazwa rero ibyo dukeneye nko turudandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu cyacu ahubwo tucyubake tugikomeze dufatanye n'abariya ahubwo nuko rero Pierre Claver niyo nkuru urakoze turumvise uyo mwashoboye kuvugana yatahutse ku ruhande rw'abataratahukana naho hari ico bakubwiye igituma babandanya banana gutahuka ga Claver
yego cyane iyo kambi ya nduta irimo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu urumva hiyandikishije abagera kuri cumi na bibiri gusa ibyo bindi bihumbi bisigaye bamwe muri bo bavuga yuko icyo bahunze kitarahera kugira ngo bafate ingingo yo gutahuka ubu ni umwe muri bo twavuganye diane
jewe sinshobora gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi ni- ni- umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ivyo rero ntibirahera je sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvu akantahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga mbo ico no kumenyesha ni uko abantu ba- benshi bifuza gutaha ari abaje guhera mu kwa mbere Eh, bivanye n'inyigisho bari barutse z'ayo mahera atasha aronka amadolari mirongo itandatu eh, hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva acavuga ati "Sika ngende gutwara ayo y'i burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubwiye gutaha ntabyumva mu gushika ku bashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu Eh, ubu hariko harataha abaje guhera mu kw'icumi na rimwe kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha ivyo vyagirije Claver birakomeje kuvuga no ku mbuga ngurukanabumenyi aho ariko haracanacana ko amakuru yemeza ko abahungutse bari bafise n'umugambi wo gukora ico gikorwa kugira ngo bishobore kwerekana ko ibintu vyifashe neza ariko ndagaruka kuri abo amajana atatu na mirongo itanu watubwiye bari gutahuka hagatahuka amajana atatu na mirongo ibiri abandi bobo bari ku rutonde rw'abatahuka batashoboye kugenda vyavuye kuki nimba mwashoboye kuvugana
diana ku rutonde rw'abanyandikisha kugira ngo bazotahukanwe bagera ku bihumbi cumi na bibiri uno munsi rero abatahutse ni imiryango mirongo irindwi n'icyenda irimwo abantu bagera ku majana atatu na mirongo itanu Isilamu- ishami mpuzamakungu hashize ryavuze ko abataratahuka bazogenda baratahukanwa buke buke Eh, hari abazotahukanwa itariki icyenda za kuno kwezi abandi itariki cumi- cumi na zibiri n'iyindi minsi izogenda irakurikira ni nako bumvikanye mu mugwi nyabutatu wakoranye urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru washoboye kudukurikiranira ubandanye rero uzoza urakurikiranira hagufi ico kibazo c'impunzi
murakoze nawe diane ninanje umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana hari muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigara ambariye yuko abo bavuye ngaho muri Tanzania baza bahashitse Fidel mwiriwe nawe
mwiriwe neza diane icuka cifashe gute kuri abo barundi batahutse mu gihugu c'amavuko
abo barundi batahutse mu- ba- bava muri tanzania be- bagiye kwakirwa n'abategetsi ku rwego rw'intara ya ruyigi abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati na hasere ku ruhande rw'uburundi bari baje kubakira ku- mu- kuri zone ya mabamba ni ku mu- ku- aho burundi buhana urubibe na tanzania aho twashoboye kubona rero bari baje mu miduga minini minini bimwe bita amabisi Ah, bashoboye gushika rero ibarura ababakiriye bavuze bavuze ko bakiriye amajana atatu n'umwe Mhm. ngira ngo muraza kubandanya mu bikurikiranira hagufi kuko abari ku rutonde murumva ko bari amajana atatu na mirongo itanu ariko aho baza gushikira byifashe gute hateguwe
Ah, gushika ubu aho baza gushikira hariho abariko barakirirwa ngaha ku mugwa mukuru wa komine gisuru ari naho turi aho rero abariko baruhuka benshi bagizwe n'abantu bakuze abagendana ubumuga ndetse n'abana bakiri bato abo rero nibo hasere hamwe n'abaserukira inzego za leta bariko baraba- barakora ibarura kugira ngo babahe eh, agahamba kazoshobora kubashikana iwabo hanyuma harategekanijwe abandi baza kubarurirwa mu ruyigi imiduga icibandanya abo nabo nabavuye mu gisagara ca bujumbura no mu ntara zo mu burengero nka cibitoki na bubanza ubasoma mu maso nicahe ikintu wotubwira ubona ga fidela
uriko urabaraba benshi bururuka nk'aho umengo barakangutswe abandi nabo eh, abaje kubakira nk'abo ngaha muri komine ya gisuru bari bafite imiryango yabo bari benshi cyane barabaye ko harimwo ababo iyo hururutse uwabo rero waca wumva amashi menshi batwenga ubona ko ari umunezero kubona uwabo agarutse urakoze fidela tukwisabira uze kugerageza utuvugishirizemo abatari bake kugira ngo twumve ingene biyumva inyuma y'umwanya batari mu gihugu
yego ndagerageza kubikora ugire umunsi mwiza
ca bijya biga biranuganurwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo n'ibyo Si byo.
n'ibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingire umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero misi yose nkano mango turabaha umuco ku nkuru ziba ziriko ziranugwanugwa zicanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi rero twashimye kugaruka kuri imwe mu nkuru iriko iracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekeye urwandiko rwasohowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredi Mbonimpa urwandiko rero rurimwo itegeko ry'abitegurira kubaka izabo uko bagiye gukenyererwa mu kwigishwa amategeko agenga ingo n'imiryango abakunze gusoma ivyo ku mbuga ngurukana bumenyi baribajije utwazo dutandukanye ko ryoba ari itegeko ryatanzwe ku rwego rw'igihugu rikazotandukira nabo mu ntara zitandukanye n'icatumye iryo tegeko ryoba rihari nimba vy'ukuri ririko rirajaho canke ari rihasanzwe umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu gisagara ca Bujumbura atumara amazinda kuri utwo tubazo twose dufise itegeko inimero amajana atanu na mirongo itatu n'imwe ubusa cumi n'umunani akarongo ubusa cumi na gatanu ryo kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi k'umunani umwaka turimwo umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yashizeho ryerekeye abasore n'inkumi bitegurira kubaka izabo rivuga ku bijanye n'itunganywa ry'umwanya wo kubigisha amategeko agenga ingo n'imiryango mu ngingo zine zigize iryo tegeko harimwo ibijanye n'uko umwe wese mu bazokubakana abwirizwa kwiga inshuro zibiri amasaha kanaka mu minsi ya nyuma y'uko ubugeni buba vyongeye akigira mu ikomine canke kw'izone ubugeni buzoberamwo mu gihe hagize uwusiba kwiga imwe muri izo ncuro ubugeni bukungururizwa iyindi tariki abashoboye gusoma ku mbuga ngurukanabumenyi hari abasa n'abidogeye iri tegeko na cane cane ko ryega abazogirira ubugeni mu gisagara ca bujumbura gusa aha rero ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwakira iri tegeko umwunganizi mu bushikiranganji wabwo terence ntayiraja arashima iryo tegeko akanasaba ko ryobera akarorero abarongoye izindi ntara jeff atakora akararo keza cyane ni keza cyane kuko mu bisanzwe ugiye kuraba izo nyigisho zikunze gutangwa ku munsi w'ubugeni ujya munsi naho bajya abantu bitwa abageni by'ukuri nicyo gituma bafite n'abafasha bamwe bita ba parere na ba marene ugiye kuraba ingene baba bameze mu mutwe ingene biyumvira n'ibyo uri kuravuga ntibabyumva nibaza ko basinya ibintu batumvise n'ibyo ari byo kubera novugira ko mu mutwe baba bari mu yindi si y'umunezero aricyo gituma rero gutanga izo nyigisho uwo munsi utaragera ari ikintu cyiza cyane aricyo gituma n'abandi babifatira ko akarorero izi ni indongozi kugira ngo abantu ujya munsi bazoshire umukono ku bintu batabona ibyo ari byo biri mu cyaha gitabo kigenga ingo n'imiryango hanyuma bazebemange ingene urugo rwabo rutegereza kubakwa uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu abandanya avuga ko ari mu gihe hakunze kwibonekeza abubakanye barenga ku mategeko ubwabo bateye ku mukono kuko batayasiguriwe aha kandi ingingo ya gatatu y'iryo tegeko ry'umukuru w'igisagara ca bujumbura iratomora neza abazokwigisha ayo mategeko ku rwego rwa komine zizotangwa n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano mu gihe atabonetse zigatangwa n'umunyamabanga wa komine nayo mu izone umukuru wayo niwe azozitangira ubwiwe ariko nawene atabonetse umunyamabanga wa zone ashobora kuzigisha hagati aha nk'uko bisanzwe turabasomera icyo bamwe n'abandi bavuga ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe ukurongora bigiye kugorana basi uyu nawe ati ahubwo bashobora gutuma abatari bake bubaka bidaciye imbere y'amategeko uyu nawe ati ubu rero tugiye kumara ya mezi twiga kwa patiri twongere ko n'ibyo mu ikomine ha ibyo kubaka bigiye kugora uyu nawe asa n'umwishyura ati ntabara nimba bizofata iminsi myinshi jewe nzobiheba kuko igikuru n'umutima uyu nawe ati ntabara abantu bakwiye kwigishwa amategeko yo mu ngo bakayanonosora kuko ibiba mu nyuma n'akamaramaza ahubwo n'abamaze kuzubaka bazobahamagare bige hari n'uyu yitwengera ati hahahahaha bisa na wa wundi yafatira ingingo abasore ko batazorongora batubatse iz'amabati dusome n'uyu avuga ati emwe gaye turahumiwe none karacingani abatazi iyo iby'amategeko bita umutwe aba ari bo bayigisha uyu nawe abaza ati mbe none abo mu ntara bobo ayo mategeko arabaraba uyu nawe amwishyura ati hiyo byatanguye kera tugarukirize kuri uyu avuga ati hagowe abasore baza gupagasa mu gisagara hama bakarongorera iyo bavuka ku mitumba patiri wewe yari yarabyoroheje bakigira aho bari aha rero nubwo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bahanura ko itegeko ry'umukuru w'igisagara ca bujumbura ryobera akarorero izindi ndongozi terence ntayiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganji aragaruka akavuga ko bibaye ngombwa bazoshiraho ubwabo itegeko rimwe ngenderwako mu gihugu cose bibaye ngombwa umushikiranganji azofata ingingo yo kubishira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho vyoba vyiza mbere bikagenda neza hashobora kuja itegeko shikiranganji bitunganya neza kugira ngo habe kugwe ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza itegeko ryo gutanga inyigisho ku bimirije kugira ubugeni mu gisagara ca bujumbura ryatanguye kuja mu ngiro itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi guheze ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika yane ndonse urakenuye abariko barumviriza iyo nkuru bashaka gusubira kuyumviriza canke mwayifatiye hagati mushobora gusubira kuja ku rubuga rwacu rwa internet mukaja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa kaburungu com gutyo mukerekeza ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara murashobora gusubira kucumva co kimwe n'ibindi ivyarenganye ku bafise naho amakuru mufise ko amakenga mwifuza ko tubafasha gusesangura canke tukabaronderera umuco kuri utwo tubazo muba mwasigaranye imbere inyuma yo kuyaronka mutwandikira kuri radio yacu arobaze gmail akaburungu com tugaruke ku makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ariko ubu twerekeza mu gihugu ca Kongo aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bemanga bakemera yuko banywa inzoga zitemewe n'amategeko impamvu ngo nuko twatuyoga tuzimbutse bahora baronka mu Burundi ngaho bitagishoboka ko baturonka umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye ivyinshi kwino nkuru abanywa inzoga zizwi ku izina ry'umutindanyi mu nkambi yo mu rusenda batangaza yuko inzoga banywa ikogwa mu mayani isukari ndetse n'umusemburo bakoresha amandazi igenda igira ingaruka ku bayikoresha nubwo kuyivaho bigenda bibagora bitewe n'uko inzoga y'urwagwa impunzi zo mu rusenda zari zisanzwe zikoresha zikiba mu gihugu cy'u burundi kuyibona muri iyi nkambi ari ingorabahizi yego ingaruka mbi irayifise kuko bamwe irabavi- irabavyimbisha amagare ikabavyimbisha amaguru igatuma no gushika mu bu- mu bu- mu buryo bw'umugore n'umugabo mutahuza ibisina kubera aba yadendebukiwe je kuva dushika ngaha mu kambi ndahamaze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri maze iyo kuko tuba tumenyereye iwacu mu burundi twahora tunywa urwagwa tukanywa songo aho tubiburiye twaje twinjira mu mutsinanyi twamaze imyaka ibiri n'igice bamwe baragwara kubera umutinanyi tena bahinduye bariko baragana ikibaru twe tukibinwa biraturyohera mugabo ntimenye ingaruka zotuzanira ikintu ki- kimwe ni uko umutinanyi cyangwa ikibarube babihagarika ahubwo yotuma uba no mu ngazi cyangwa i kanyanga kubera muri kongo ni ibintu biganira ni ibiti bitereye iyo ugeze muri tumwe mu tubare two mu nkambi yo mu rusenda utwinshi tuba mu maviraje agize iyi nkambi usanga iyi nzoga y'umutinanyi icuruzwa ku mugaragaro n'ubwo abacuruza bagakora iyi nzoga ibo batangaza yuko nta ngaruka igira ku buzima bw'abayikoresha dore ko basanze iyi nzoga hamwe na kanyanga zikoreshwa mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ku mugaragaro iyi nzoga y'umutinanyi je ntanguye kuyikorera ngaha ariko nta ngorane n'imwe irigera iteragaza abantu gusa ibiciro byaraduze isukari twara tuyigura ibihumbi mirongo ine ubu igeze mu mirongo umunani gusa jewe natwe tusaba gusa ko two- tuzi ibiciro kuko na- n'amadolari atubwira ko yazi- yaduze isigara y'itabi isigaye igura inoti y'ijana inzoga y'umutinanyi nta n'ikintu na kimwe itwaye nta n'ingu irica kiretse uwariyemo ijana gusa ni kenshi na kenshi abajyanama b'ubuzima bo mu nkambi yo mu rusenda bafatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bagenda bakangurira impunzi zo mu rusenda kudakoresha inzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'umutinanyi ariko bikurikiranye n'inyungu abazicuruza bavanamo bavuga yuko imirimo yo gucuruza no gukora izi nzoga badashobora kuyireka jewe eh, jewe nditaye e namukanye nditaye e twarungutse umwana umwe ariko iradufasha igihe mu ndenga ndaronka igihumbi nkasoma wenda kubesha umuntu ngo mpereza aya n'aya nikora kuri iyi nyene nkaronka igihumbi cyo gusoma usibye inzoga zirimo kanyanga umutinanyi n'umungazi zikorerwa mu nkambi yo mu rusenda impunzi zo mu rusenda zifite ubushobozi izo zinywa inzoga za kizungu zirimo za musiteri ndetse na za burarundi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi aho zinjira muri iyi nkambi zinyuze ku kivuko cya mboko bedasingabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara kivu y'amajyepfo urakoze vedaste ngabo ico kinyobwa rero ca brarudi uhereje ko kisigaye ari nk'umuzi wibuye mu ntara zitandukanye zimwe zimwe eh, igisata kijeje kumenyesha amakuru muri brarudi kikaba catangaje yuko ku munsi wa mbere gitegekanya kuremesha ikiganiro ku bamenyesha amakuru kugira ngo gisigure impamvu hari vyinshi bitakiboneka biva muri eh, brarudi iwanyu mu ntara mu kanya turaza gusozera ariko imbere y'uko duhava duhana agahindukira ubu naho dusubire mu gihugu c'u rwanda gatonya aho abanyeshuri bahora mu buruhuko bagize ibikorwa byiza byo gufasha abatishoboye batoyi babo nko gutahura ivyigwa baba babonye mu ishure ariko batashoboye kunoganza neza umunyamakuru wacu desire hatungimana mu gihugu c'u rwanda yaravuganye na bamwe muri abo bakoze utwo dukorwa twiza dutandukanye maze adutegura ino nkuru abanyeshuri b'impunzi biga mu makaminuza atandukanye hano mu gihugu cy'u rwanda bafashwa na maison shalom abashika ijana na mirongo ine kuri majana abiri na mirongo itanu basanzwe baba mu ikambi ya mahama muri kino gihe bari mu karuhuko aho imahama muri ako karuhuko barimwo ntibareze amaboko kuko bihaye umugambi wo gufasha abatishoboye mu kubasanurira amazu buri munsi wa gatandatu ico gikorwa bagikora kugira nabo bereke abandi ko gufashanya ari ingirakamaro kuko nabo nyene iyo bataronka ababafasha bataba bariko bariga kaminuza nk'uko tubishikirizwa n'umwe mu baserukira abandi twariyumviriye ku cyiza twakorewe kuko benshi muri twebwe twavuye mu gihugu cy'u Burundi duhunga twari mu- muri za universite tumaze gushyika ino byizigiro byo gusubira ku mashuri nticyari ikirenga mbere mm, ntitwaniyumvira ko bishoboka ko twasubira kuronka imigisha tukiga twariyumviye tuti none icyo cyiza twakorewe twebwe ntitwokigira nk'umuco tukaraba ibyo twakora kugira dushobore gufasha abo bantu baba bafite mu bibazo bitandukanye badashobora kwikorera bene utu dukorwa two gusu- gusubiramo nk'amazu yabo naho twashatse kugira tukore wa muco wo gufasha kuko natwe twafashijwe uno mutama wo muri iyo kambi ya mahama ari mu basanuriwe inzu arashima uwo mutima w'ubwo gwaruka agasaba abandi kubafatira aka karorero ndashimiye iki gikorwa cy'abanyeshuri biga kuri kaminuza baje kuntera inkunga bakamfasha nari naramugaye nta nguvu nari mfise inzu yari yarananiye none ndashimiye eh, uku gufashanya kwa bene wacu kandi baze bafashe n'abandi bafise ikibazo nk'iki mfise abanyeshuri ntibakora igikorwa cyo kugarukira ku batishoboye gusa kuko bafasha na batoya babo mu vyigwa twaciye turaba rero tujya hamwe nk'uko twatanguye uwo mugambi wo kuza turafasha abantu mu makominote batuyemo turavuga tutereka rero n'abo banyeshuri nabo tubafatiye iminsi yo kuwa gatandatu no kuwa mungu kugira ngo bavuye ku ishuri bashobore kubandanya muhira bafite icyo bakora mu ntumbero yo no kurwanya na bya bindi baza barajyamo urazi baracyari bato bafite imyaka ibashusha twakira rero dushyiraho n'uwo mugambi wo kugira ngo tubakorere icyo twita ranforosema kandi ku buntu na cyane cyane ko hariho bamwe bamwe bavuga ngo bahige abantu babafasha babaha amafaranga rero kubera twabonye yuko aba benshi ata amafaranga boronka kandi natwe gufashwa twarafashijwe twavuze ati reka rero uyu mugambi nawo tuwushyiremo kugira ngo abana bose bazogume bafise ubumenyi bungana bavuye ku ishuri bashobore no kubandanya bari ku rugero rungana kuko ufise amafaranga nawe nyine yomufasha mu tundi dukorwa na cyane cyane ko ubuzima barimo butoroshe ico gikorwa naco nyene kirashimwa cane n'abanyeshuri baronse ubwo bumenyi umwe muri bo akaba yamenyesheje radiyo ijwi rya amerika ko bashimira cane bakuru babo bitanga kugira ubumenyi mu bana bahunze butere buja imbere turabona ko kabisa um, abanyeshuri bamwe baha mu nkamba babana n'ubuzima bubi usanga bamwe badatonda komperete mu ko biri kubera ba- ako karyo kabo ba- bari kudufasha abo bene wacu biriko biradufasha kuko usanga biyibutsa cyane bigatuma bevuriwa cyane mu byigwa bimwe bimwe nkawe ku giti cawe hari ico urunguka ku giti cyanjye nk'icyo nunguka nk'ubu hari nk'ibintu byinshi usanga naragize amabusanse sero y'u- y'u- y'intuza y'ubuzima bwo mu nkambi kuko nk'ibyo turi ko turasubiramo twiga usanga ari nk'ibyo mu gice cya mbere kandi ugasanga ni ni nk'ubumenyi en generale tu- turi ko turaronka kuri matere y'umwaka wose abanyeshuri bo mu makaminuza batanguje uwo mugambi bagira ko banahimiriza abandi babanyi babaha imahama kugira uwo mutima wo gufashanya nabo binjiremwo igihe bazosubira ku ishuri ivyo bariko barakora ntibizoce bihagarara desire hatungimana imahama ijwi rya amerika urakoze desire hatunga imana ni kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko mbanze nibutse muri make ko ivyavuzwe mu ndwi yahera vyatashe impunzi z'abarundi bagera ku majana atatu na mirongo itanu zari zarahungiye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania zatahutse umunyamakuru wacu mu ntara ya ruyigi fidel antoine nsabimana aho yabakiriye yavuze ko karakanyamuneza kenshi nawe pierre claver niyo nkuru yarusha yashoboye kuvugana na bamwe batatahutse bavuga yuko bataragera gutahuka ariko nivyifata neza bazotahuka izo nkuru zompi tukaza kuzigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu ruranirwe rero mu banyu no mu vyanyu diane nahazwe na innocent kimenye mwari kumwe tubifurije kugira umunsi mwiza